Hello, my correct people. Welcome to BCG's TV. Today is your first time of coming across my channel. Please don't forget to subscribe and hit on your notification bell so that whenever we upload video, you'll be the first to be notified. So those people, they go, they come. God bless you now. I deal on Royal Home. I talk about Nigeria celebrities. I talk about I talk about uh, different kind of things on my channel so my people, make we sit down make we watch this video together, according to the topic when e dey here so my people, hey <laughs> eh, eh, not be small thing when they dey happen o oh, for caviarcy palace the only of ife palace and uh, and uh, olori elizabeth you understand and olori naomi wetin dey happen for palace no be small tin so olori elizabeth don come out e don ever since e sit down sit down e just come dey think am say ah, ah wetin dey happen you understand since that time when dem do like some people dey say she she get belle you understand say ah dis eh, olori get belle o na im make am o she come dey dey careful she no want follow anybody talk. if you see am that day when she dey for that place she just dey according to wetin we dey hear say she just dey pretend dey do some kind of things you understand na see am wen she get up the day wey dem do uh, uh do this anniversary she come be like say she dey dance after again she get up comot she just dey follow up dey pretend dey follow up according to wetin we dey hear dey say na pretend she dey pretend say right now olori runke eh, olori elizabeth na im don go say ah make kabiyesi the way wen he take look take take about queen naomi make kabiyesi no uh downgrade queen naomi like that so that make kabiyesi take anything concerning Queen Naomi make kabiyesi take am serious make kabiyesi not let anything anything wey they tell am make kabiyesi no believe am make e not they follow wetin people they talk say there is something Not be the way when. Not be the way when they look Queen Naomi no be so say there is something that kabiyesi no understand concerning Queen Naomi say Queen Naomi is a very special person He say and her dey the way wey take dey look them, say there is something special concerning them. Now, im make her. she can't take her. she can't. the way when other oloris take dey behave she not join like that. she not join at all she can't look left and right she can't suffer They pretend she can't suffer They bone you understand They pretend They do something like say excuse me she gonna do like say she she don't send she be on the hear me so she gonna do like say she don't send she don't follow anybody she don't they wear the day. she can't just do her old things They go like like that. you understand so sick now come get to the ask her say ah, did they happen why you can't stay away from the way wey the away from all this olori e no come just do that this thing finish kabiyesi do birthday finish and uh, eh, olojo something finish olori elizabeth just change once e just begin dey do her old thing e change eh the change e no be small my people so e come dey ask kabiyesi say abeg e wan go see queen naomi say e wan see queen naomi and sit down and say ah you to see queen don't know whether queen naomi go see you you understand you not know whether queen naomi go answer you he go talk with you because she did. uh, ah, uh, ah, she did very very different she did. she know they do that is um, i don't know how to put her You see, just say she's very different she did take things she did fear to do that is put hand for waiting on good you understand Eli then uh, Olori Elizabeth say yes she know with the wetin she don hear about her and the way when she don take behave she know say there are something wetin dem dey talk about her which is not okay say everything na lie everything wey dem dey talk say na lie na now she dey know say everything wey dem dey talk about Queen Naomi say everything na lie say ah so na so life be so e no know say na di kain plan wey dem dey plan be this one so dem come think say she na go come dey part of the plan e say no god forbid she can never be part of the plan because no be wetin no be like this. e no be illiterate e go school and the way where he for come from no be like that. dem take dey do something hatred no e no he hate her because she no do am anytin she not even know am she no know am she only know am as only of her wife and supposing she not even come out for caviarcy place she not go even come come marry caviarcy sef because she no want even marry caviarcy like that. say make she no say make she no go believe wetin people they talk say ah nana she know say everything wey dem dey tok about queen army say na lie dem dey lie concerning all the whole tins wey dem dey lie dey talk different kind of things. say na ah na so life be say nana she don know say ah these people dey lie well well say the real life for queen army head say na only god na go deliver them. say right now she don she don tell god and she don eh, eh, prove some things some things to herself say yes o all those things now all the things now all the the the the the the uh, things wey dem what about uh, tadenikawo all the things wey dem talk about tadenikawo everything wey dem dey do concerning tadenikawo e say okay now how dem want to how dem want to uh, Eh, eh, come out con come unfold am yes unfold di things you understand na she say she no go be part of it o she no fit be part of it she go clear her eyes comot for there every plan wey dem dey plan o she go comot eye say no be small plan o olori Mary and dey plan o concerning queen naomi so she know say queen naomi no go fall put because Kunami no dey come their side so now say she don get sense so she don know say <tsk> ah this life eh e no balance like man e say man this life e no balance so say now she don know say this life e get as e be so she now all this thing dey give am sense say ah ah dem just sit down sit dey plan evil concerning Kunami and dem know say the pikin wan do birthday di birthday of the pikin e don near and dem come dey plan dis kind things say ah she go comot she go ready she go tell caviarcy everything wen dem dey plan concerning queen naomi because she she no be dat kain person no be so if family take bring her up and she no go follow she no go dey follow dem marry am again at all she no want to dey follow dem again so because now she don't know say everything wey dem dey plan say all oh, na fake because she no go follow them again make dem just they do their thing make she sef they do her own because she not there for all this kind thing Now marriage she can't marry e no come dey when they go they fight They carry the name of uh uh See they fight or everywhere say and she again she go find a way when she go take do she can't take go report to queen naomi so bye guys thank you so much